radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiye imana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye urubanza rw'umwanditsi w'umufaransa charles onana rurakomeza kuri uyu wa kabiri turasesengura umunsi wa mbere w'urubanza turaba turi kumwe na jean claude nkubito umunyamabanga mabanga uhoraho umuryango uharanira amahoro binyuze mu biganiro muri afurika mu rwanda umunyapolitiki wigenga abdul hashid hakuzimana waregwaga ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakatiwe gufungwa imyaka irindwi n'ihazabu ya miliyoni imwe ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi uganda iratakaza amamiliyaridi agera kuri abiri n'igice mu madolari y'amerika buri mwaka kubera ruswa diane ninahazwe igisata kijejwe kugenzura ingene leta ikora muri uganda gitangira ibiharuro kivuga ko ayo mafaranga angana n'ica kane c'ayo leta y'ico gihugu ikoresha ku mwaka ku mwaka madamu beti kamya turwamwe atwara igisata kigenzura imikorere ya leta muri uganda yabwiye itorukanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ati aya mahera ashobora gukora ibice mirongo ibiri na bitatu kw'ijana vy'ibikorwa leta itegekanya gukora uno mwaka gutakaza amafaranga angana gutya yokoze mu bikorwa biteza imbere umunyagihugu vyari bikwiye kuraza ishinga abanyagihugu bose bagahagurukira ikibazo c'ibiturire beti kamya turwomwe abandanya kuvuga ko kubera ikibazo c'amafaranga akwiye yo gukoresha n'abakozi bake igisata aramutswa cashoboye kugaruza imiliyoni zibiri gusa ibiharuro igisata kigenzura imikorere ya leta muri uganda cari gishize ahabona bije bikurikira raporo y'ishamwe mpuzamakungu rijejwe kurwanya ibiturire ivuga ko igisata kivugwamwo ibiturire vyinshi muri uganda ari c'ibidukikije ku mwaka ku mwaka ico gisata gitakaza imiliyoni amajana indwi z'amadolari ibiturire bitangwa n'abifuza kuronswa amazi meza n'amatara meza buri mwaka ni miliyoni ijana na cumi n'icenda mu madolari ya amerika raporo nshasha ku kibazo c'ibiturire muri uganda ikabandanya kuvuga ko ibiharuro vyose bitangwa bishobora kuba biri hasi ugereranije n'uko biri aha muribuka ko amerika n'ubwongereza uno mwaka vyashize mu bihano abategetsi batandukanye bo muri ico gihugu kubera ibiturire bagirizwa abo barimwo umukuru n'amashinga nshingamateka ya Uganda Anita Among.
Muri Ethiopia inteko ishinga amategeko yashyizeho umukuru w'igihugu mushya kuri uyu wa mbere yatoye Taye Atske Selassie wari usanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Thomas Kamirindi.
Taye Selassie afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko abaye perezida wa gatanu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu ubwo Ethiopia yashyizeho itegeko nshinga rishya igenderaho kugeza ubu riteganya ko umukuru w'igihugu ashobora gutorerwa manda ebyiri z'imyaka itandatu imwe imwe perezida wa etiyopiya ariko ni urwego rw'icyubahiro ubutegetsi nyakuri buri mu maboko ya minisitiri w'intebe selasiye yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva mu kwezi kwa kabiri gushize mbere yaho yari ambasaderi wa etiyopiya mu muryango w'abibumbye kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani naho yari yagiyeyo yari ambasaderi mu misiri kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi asimbuye ku mwanya wa perezida wa repubulika umutegarugori sale wok zeude w'imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko wari kuri uyu mwanya kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nawe yahoze ari umudiplomate w'umwuga etiyopiya ifite abaturage bagera kuri miliyoni ijana na makumyabiri ubu afurika isigaranye umutegarugori umwe gusa ku mwanya wa perezida wa repubulika samiya suruhu hassan wa tanzania
murakoze diane nini nahazwe na toma kamyindi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru mushobora kumva muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo acuve wa akadomo komu ku mbuga za facebook youtube na instagram na x mushobora kuyasanga kuri aderesi yacu vewo wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urubanza rw'umwanditsi w'umufaransa Charles Runana rurakomeza kuri wa kabiri akurikiranyweho icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hashingiwe ku bikubiye mu gitabo yanditse yise Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent muri icyo gitabo Charles Runana avuga ko kuvuga ko leta yari iyobowe n'abahutu yateguye jenoside ari ikinyoma kiruta ibindi muri iki kinyejana jean claude nkubito n'umunyamabanga uhoraho w'umuryango uharanira amahoro binyuze mu biganiro muri afurika ari i buruseli mu bubirigi turi kumwe ku murongo wa telefone jean claude nkubito yikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane none ruriya rubanza rwa onana uko warukurikiranye ku munsi wa mbere warubonye ute ni urubanza ni urubanza ngira ngo abantu bajye banabyumva ntabwo ari umuntu witwa Runana ukurikiranywe by'umwihariko hari ibyo yanditse n'ibyo byateye ikibazo bigatuma abantu bafata icyemezo cyo kujya kumureka ariko mu by'ukuri ntabwo ari onana bahiga we akaba areganwa n'inzu y'ibitabo yamufashe kucyandika kuko akenshi na kenshi usanga mu manza nk'izi ngizi z'abanyarwanda zireba u rwanda cyangwa zireba na afurika muri rusange usanga basa nk'aberekana ko umuntu yibasiwe arwanywa ntabwo ari byo abantu bagomba gufata ko hari ibintu byanditswe bikagira abantu bitanezeza bagafata icyemezo cyo kubiregera aho ngira ngo nibyo byiza ko abantu babihagararaho kurwo ruhande urebye abatangabuhamya onana yatanze n'abatangabuhamya bazaturuka ku ruhande rumurega usanga ari iki kizibandwaho cyane tugomba kureba aho ibihe bigeze muri iki gihe nyuma y'imyaka mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi ibaye kugira ngo twumve impamvu uruhande rumwe rufata abangaba abatangabuhamya bameze gutya urundi rugafata abatangabuhamya bameze gutya ikintu nana yatsimbarayeho ni ukwerekana abasirikari n'aba bari bari muri operation turquoise ko kiriya gitabo nicyo niyo kinavugaho kugira ngo bavuge uko yagenze ibyakozwemo uko yateguwe ndetse ngira ngo n'uburenganzira yahawe bwo kujya mu rwanda no muri kariya karere n'umuryango w'abibumbye hanyuma hari n'abateye n'abantu nka gasana james wabaye minisitiri w'ingabo mu rwanda n'abandi bantu bagiye bagaragara mu butegetsi bwa leta ya habyarimana mbere ya mirongo icyenda na kane ku ruhande rero rundi rwa bamurega nabwo ngira ngo abantu bagomba kumenya ko nubwo bitabuze ko bamwe babona ko ari leta y'u rwanda ngo ibiri inyuma ariko ikigaragara ni uko ari amashyirahamwe amashyirahamwe asanzwe azwi nka mpuzamahanga ajya arega rimwe na rimwe agatsinda ubundi agatsindwa ntabwo ari nta muntu w'umunyarwanda hashobora kuboneka abanyarwanda bagaragara nk'abaregera indishyi ariko kugeza ubu ngubu abarega ni amashyirahamwe harimo federasiyo interinasiyonali twa dorome harimo suruvi harimo harimo ibuka harimo ariko ngira ngo nacyo kijye kimenyekana ko ari amashyirahamwe mpuzamahanga afite uburenganzira bwo kuba yatanga ikirego ntabwo ari leta y'u rwanda yareze nubwo hari abakeka ko leta y'u rwanda ibiri inyuma ariko iyo turi muri ibi ngibi ibintu byageze imbere y'urukiko tujye tugerageza gufata abarega mu izina ryabo n'uregwa mu izina rye niyo mpamvu urongera ngo ku birebana na bariya barega rero hashobora kuzagaragara nk'abantu barokotse jenoside baregera indishyi ariko kugeza ubu ngubu abatangabuhamya hazafatwa abantu nka ba dipakiye bagiye bandika ibitabo kuri jenoside yakorewe abatutsi n'abandi bose bagiye bagerageza kugira icyo bandikaho base nk'abahuza impaka mu rukiko maze hagaragaremo umwanzuro urukiko ruzafata gusa n'umbazo uti hategerejwemo iki igitegerejwemo mbere na mbere ni uko abantu bagomba kwitegura ko ibintu byose mu rukiko biremewe kuvugwa kandi ntabwo bihanirwa umuntu ashobora kugira kujya mu rukiko akavuga ati yezu ntabwo yabayeho ntabwo papa ahita yitotomba ngo kuki bavuze ngo ntiyabaye mu rukiko ibintu byose biremewe abantu ibyo bavuga bifite uburenganzira bwo kuvugwa nta n'ubakurikirana kubera ibyo bavuze mu rukiko ni ukuvuga rero ngo abantu bazitegure ko bashobora kuvugwamo ibintu bitabanejeje bitabashimishije ariko babireke ko amagambo avugiye mu rukiko arubahwa uko byagenda kose ni ibyongera ngo abantu bagomba kwitegura nihagira umuntu uza akavuga ati nta na jenoside yabaye nta na mirongo icyenda na kane yigeze ibaho habayeho mirongo icyenda na gatatu hakurikiraho mirongo icyenda na gatanu abantu bazabyihanganira kuko mu rukiko ibintu byose byemewe kuvugwa bigahabwa agaciro hanyuma bigafasha umucamanza gutanga gufata umwanzuro none charles onana nk'umwanditsi n'iki yemerewe kwandikaho n'iki atagomba gukomozaho nta kintu na kimwe ku isi muri ibi bihugu by'i burayi udashobora gukoraho ubushakashatsi udashobora kwandikaho ibyo ni ibintu bagomba gufata abantu bagomba gufata umutwe abantu bagomba kubimenyera ko nta kintu na gito kitavugwa mu nyandiko nta kintu na gito kidakorwaho ubushakashatsi imyanzuro ufata ushingiye ku bushakashatsi wakoze niyo ishobora gutera ko habaho ikirego cyangwa ntikibeho ariko ntabwo umuntu yatangira kubushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi no kuri jenoside yakorewe abayahudi ngo umubuze ngo ibyo ntabwo ibyo bivugaho nta kintu na kimwe kitemewe gukorwaho ubushakashatsi nta kintu na kimwe kitemewe gukorwaho inyandiko hari ababona ko uru rubanza rwa Charles Nana rushobora gusa naho rwaba urubanza rw'amateka y'amabi u Rwanda rwanyuzemo wowe ubibona ute nk'umusesenguzi ngewe nk'umuntu usanzwe umenyereye ibintu byo mu rwanda no muri kariya karere nta gishyashya mbonamo ko si ubwa mbere Charles Nana arezwe hari n'igihe noneho yarezwe na paul kagame perezida wa repubulika y'u rwanda nta gishyashya mbonamo ni urubanza nk'izindi ni urubanza nk'uko hagiye haba imanza rusha ni urubanza nk'uko haba imanza za jenoside ni urubanza nk'uko habaho imanza z'abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga hano mu burayi kugira ngo abantu batuze bo kubigira ibintu bya politiki imbere ya byose bafite nk'ikirego cyatanga mu rukiko ku mahirwe ryagiye mu rukiko urukiko rugomba kutazabogama ruzakora ruzakira ibimenyetso byose rugaca urubanza ruraramye ntabwo abantu bagomba kurufata nk'urubanza rw'amateka kuko amateka y'u rwanda ntabwo agarukira mu rubanza rw'ibitabo jean claude nkubito umunyamabanga uhoraho w'umuryango uharanira amahoro ashingiye ku biganiro muri afurika ndagushimiye cyane ku bw'aka uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane nawe mu rwanda ho umunyapolitiki wigenga abdul rashid hakuzimana waregwaga ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakatiwe gufungwa imyaka irindwi n'ihazabu ya miliyoni imwe n'icyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru rwo muri icyo gihugu ku murongo wa telefoni ndi kumwe na eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa wiriweho uriho neza nawe venuse nshimimana none urukiko rukuru rwashingiye kuki rumukatira gufungwa imyaka irindwi urukiko rukuru rukatira abdurashidi hakuzimana imyaka rwashingiye ku magambo ubushinjacyaha bumurega yagiye avuga mu bihe bitandukanye ku miyoboro ya yutube yarinze umuyoboro ya yutube yise rashidi tivi ko hari n'ahandi yagiye atanga ibitekerezo akavuga ko usanga abarokotse jenoside batagombye ku bakavuga ko haba ku ngoma ya cyami n'abatutsi ndetse n'abategetsi ari bo kandi n'ubu ngubu ariko abibona akavuga ko ko yombi yishe baba n'abatutsi ahubwo hagombye kubaho uko kuzana ibyo buri bwoko bwagiye bukora n'andi magambo imana ibyo rero uko ibyaha bine bya jenoside guhakana jenoside gukura amacakubiri no gutangaza amakuru y'imbuha nta na kimwe rwamugize mwere rumukatiye gufungwa imyaka irindwi ndetse abo ya miliyoni imwe venuse nshimimana none icyo cyemezo cy'urukiko rukuru gishobora kujuririrwa ubu kirashoboka ahubwo kubi nicyo kibazo kubera ko yaba rashidi hakuzimana ndetse n'abavandimwe ntawari mu rukiko ntabwo turabimenya tuyikurikirana iyi nkuru ntakwibutsa ko bwana rashidi hakuzimana yagiye yiburanira kubera ko yagiye yiburanwa n'abanyamategeko naho ngaho bigoraniye kumenya niba ya ubwo turabibaza abo mu muryango
Eric bagira ubusha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali iyo nkuru uyisesengure turayigarukaho mu makuru yacu ataha hagati aho nkwifurije umunsi mwiza
urakoze venuse nshimimana nanjye nkwifurije umunsi mwiza mutwihanganire umurongo wa telefone ntiwatubaniye ijwi ntiryari riyunguruye tukivuga ku rwanda polisi y'icyo gihugu yishe irashe umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itatu byarakaje abaturage bahangana na polisi batera amabuye nayo irabarasa hakomereka barindwi ubuyobozi buvuga ko uwo mwana yarashwe ari kumwe na nyina washakaga kwambutsa ibicuruzwa magendu inkuru irambuye Rubavu Gloria Tuyishime hari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo abapolisi b'u Rwanda basanzwe bacunga umutekano mu murenge wa Bugeshi barashe umwana witwa Mushinzeyezu Emerance dushingiye ku byo abamuzi batubwiye uyu yari agiye ku ishuri ku rwunge rw'amashuri rwa Mugongo aho yigaga mu mwaka wa kabiri abaturage batuye mu kagari ka Nyacyonga muri uyu murenge ari naho ibi byabereye ntibasobanukiwe n'ibyakozwe na polisi uyu muturage yitwa Umugisha ari mu bibone uko byagenze ubwo numva ikintu kiraturitse ngira ngo ni ibuye bateye ku mabati ngiye kubyuka ngeze ku muryango ndebye imbere y'iwanjye mu murima wanjye aho nduye mbasanga imitwaro nsigaye mbabona n'abapolisi babiri umupolisi ngeze ngaho hari ibitega biri ngaha iruhande impande y'iwanjye ku nzu ihari arangarura arambwira ngo ni inzubire inyuma ariko mbere yo kugira ngo ambwire ngo nzubire inyuma ndona nzi ko harimo umundu aho ngaho mu musambya yagiye kwegura yegura ukuboko nga gutya yeguye ukuboko nga gutya k'uwo mundu mba mbonye ukuboko numva uwo mundu aratata ibi kandi byashinguye abaturage batuye muri aka gace kuko ibimenyetso byose byagaragaza ko uwo mwana yari agiye ku ishuri ndetse imyaka ye ari mike ku buryo bitamushobokera kwishora mu byo polisi yaba yamujijije baravuga ati koko munica umundu umwana ungana utya yara- ya- yaracoye kuko uwo mwana nta kintu yari yikoreye yari ahetse agakapu k'umukara kari kanari iruhande rwe uwo mwana uwo mwana nje ndabona yarenganye nari nzi yuko yari ari hamwe nabo ariko uko bigaragara nta mutwaro gwo- gwari guri aho go yoshobora kwikorera ko bahise bamutwikira imyenda nyuma y'uko uyu mwana arashwe abaturage nabo barakariye polisi kubera agahinda inzego zishinzwe kubarinda zari zibateye ntabwo byigize na gato byorohera yaba uruhande rw'abapolisi cyangwa abaturage kuko abaturage bateraga amabuye inzego hanyuma n'abapolisi batangira kubarasaho nk'uko abaturage babibonye babitubwiye uyu musore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ni umwe mu bari bahari ashaka kureba uwo mwana wari warashwe nabaye mbyutse mu gitondo kare ngiye kuja ku kazi numva amasasu aravuze hirya y'iwacu ahitwa mu bikuka muri nyaconga Nuko nirukanga ndi gu- kujayo ngiye gushungera ngezeyo nsangayo abantu benshi akavuyo nuko ubwo twarimo gushungera hari ab- hari abantu bashatse kurwanya abapolisi nuko umupolisi ararasa ubwo nari ndi kwirukanka ndi gukwepa nk'uwunamye iki- ikintu kiramfumuye nk'urushinge ngiye gukoraho nyine hano ku rukenyerero mbona ni amaraso mpita nkeka ko bandashe icyakora uyu si we wenyine wakomerekejwe n'amasasu polisi yarasaga ku baturage kuko bemeza yuko abantu barindwi aribo bakomeretse mu gihe ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ari abantu bane nyuma y'izi mvuru zose umuyobozi mukuru wa polisi y'u rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa bwa nasano vincent we yahakanye ko polisi yarashe abantu ku manywa y'ihangu ariko mubimenye ngo nta mupolisi wavuye mu kigo cye aze afite umugambi wo kuza kurasa yarashe abantu yahagaritse nijoro
yamaganiwe kure n'abaturage nanone mu gihe avuga ko nta mupolisi wajya mu baturage ngo arase iyo umupolisi ahagaritse abantu nijoro akabahagarika nijoro mu mwijima aho guhagarara bagafata amabuye cyangwa bakabangura imipanga cyangwa bagafata ibisongo Kora iki? umupolisi yakora iki hari umupolisi warashe umuturage nk'ubu ngubu akabadukamo akabarasa iyo abahagaritse kuki badahagarara ngo bavuge aho bari cyakora bamwe muri bo hari icyo babona cyagakwiye gukorwa kugira ngo polisi yoroherwe no gucunga umutekano w'abambutse ibicuruzwa mu buryo bw'amagendu yaba baturage bakora ubwo ubwo bucuruzi bwo gucora noneho leta icyo yakora ikabahuriza hamwe kuko ibahurije hamwe nguko umubare wabo uzwi n'abo baturage kuko basanzwe bazi uko bacora yabahuriza hamwe ikabigisha niba ariko akazi bakora ikakabavanamo ikabashakira akandi kazi ko bakora noneho tukazareba koko niba hari undi muturage uzongera kwijandika muri ibyo bintu wasanga ariko kazi kabo kuri nako abarashwe basaba ubufasha bwo kuvuzwa kuko nanjye nagarukiye ubusasa nuko nasanze nujuje ibyo byangombwa ngagaruka niterereje igihumbi nu- n'uwo widu yiterereje n'undi muhungu bari kumwe barashe mu mutwe gusaba ubufasha ko mwamfasha niba ririmo mukarinkuriramo niba ari no ku- niba ari no kuhapfuka mukahapfuka umuyobozi w'akarere ka rubavu murirwa prosperi ahakana ko mushinzi yezu yari agiye ku ishuri ahubwo akavuga ko yari afatanyije na nyina umubyara kwambutsa ibicuruzwa nawe yari afite uko a- ahuye n'ibyo bikorwa ko harimo n'umubyeyi we wari uzanye ibyo bicuruzwa ashobora kuba yaraje kumwakira ngo amutwaze ibyo rero uh, byabaye mu- butaracya naho eh, ibyo bindi ni ibyakomeje gukurikira iyo sida yabaye muri urwo rukerera kuko abaturage bahise baza kureba ibyabaye ko bagashaka no gushyigikira ababigizemo uruhare ni ni ibyo rero byagiye bikomeza gukurikiranwa kuko n'ubu ngubu twari tukiri mu nama bigeze saa sita tukiri mu nama n'abo baturage si ubwa mbere ijwi rya amerika itangaza inkuru z'abaraswa ku mipaka ihuza u rwanda n'ibihugu bituranye cyane cyane uyu wa rubavu imirenge ya bugeshi cyanzarwe busasamana niho hakunze kwambukirizwa ibicuruzwa polisi ivuga ko bitemewe birimo imyenda ya caguwa inzoga z'amagendu urumogi n'ibindi biyobyabwenge bigira ingaruka ku baturage gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi bamwe mu basore n'inkumi bo muri komine ya gisagara mu ntara ya cankuzo bahitamo kubana bitanyuze mu mategeko kubera ubukene n'ibiro bibasezeranya biri kure yabo ku birometero hafi mirongo itanu y'inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye bamwe mu basore bo ku mutumba wa Bumba muri zone ya Camazi mu gisagara ca Mukambati ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania bavuga ko ubukene babayemwo aribwo butuma bubaka ingo badaciye mu mategeko ni mu gihe ipikipiki ibasaba amafaranga ibihumbi mirongo itanu kugira ngo ibashikane kuri komine ya Gisagara kugira bandikishe ubugeni bwabo abana bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika umutwara yakubwiye ati kuva ku mukambati kugeza ku ikomine ndaguca mirongo itanu ukuragenda n'ibyagirizi byose muri kumwe uraza kubigaburira ibyo bintu byumvise ugasanga nta n'ibikomeye mirongo ine by'ibiharage wifitiye mu nzu wumva we ubyemera uca uvuga ati birase nca ndamuyora yavanye igihe mumumuranye n'uwo mukobwa akaraba kuguheba akaraba ko mugenda ahitamo kimwe agiye avuga ati hako iminsi tumaranye tireka untware twigire ibisigaye nyene nta kundi kizaba kizonka umuti no kubiterwa n'ayo mabarabara gabwana hari igihe bishika umukobwa ntashime gucikira iyo bigenze uko hari abavuga ko baca bamuterura ku nguvu aribyo bita kudehura abanyonga amapikipiki nibo bahora baca babibafashamwo uyu ari mu banyonga ipikipiki hari abakobwa bavuga ati twigire n'ubundi avuga ati jyewe utankorese inzoza utayigize mari yanjye ndemeye ngo twigire siko cyo mugenda njye mukanya moto gaca mwurira uwo nawe avuze ati nanjye mpaka nzohema ndagutwaye sinzoguheba nyirazima aca avuga ati reka we nawe naho tibasi reka mbenda tube turanywa umutuyoga kumbe panze umugambi wo guhiga nk'umumotari hama akaza nyene avuga ati ingo dutahane ndagutahane basi iwanje aho uvuka kubera nanje mba imisi yo twaba twavuganye nca ndayiraza ngoma nigiye inkunguvu ntihabaho nta n'uwundi umva agiye avuga iby'induru abamaze kubana bavuga ko hari igihe bidasubira kuborohera kuronka ubwo buryo bubasaba kugira ngo babane banditswe mu mategeko honorata niyo yita yagiye bumvikanye n'umukunzi wiwe amaze kubyara abana babiri arasigura igituma batarandikwa je twarumvikanye nyene nkazoca twandikisha hanyu kubera ata mikoro dufise kandi naho nyene umaze kurongora hariho imbonerakure ziza zikagusonga kubera utaciye ku mategeko ukabahereza ayo mahera naretse zimaze kugusonga kuko abahereza ayo mahera wumva ya mahera yo gutwara ku ikomine nayo icapfa kuva ku mutumba wa bumba gushika ku mugwa mukuru wa komine gisagara hari ibirometero mirongo ine na bitandatu kugenda no gusubira inyuma umuntu ahagira ibirometero birenga mirongo icenda umusitanteri wa komine gisagara avuga ko bagerageje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bo kuri uyo mutumba na cane cane abasore n'abigeme bandikisha ubugeni gracie nitunga avuga ko bubatse ingoro y'amakoraniro muri zone c'amazi bikora ko mu bijanye no kuraganisha abubakana ubu tukaba abageni tubandikira hariya nyene mweyo zone ukabigishiriza hariya zijya nyigisho bahabwa tukongera kubabiranishiriza hariya ivyo twabigize kugira ngo turabe yuko ubwa mbere tugabaniriza urugendo abenegihugu bifuza ko bakabiciye mu mategeko mugabo bagaca bahagarikwa n'uko ku mugwa mukuru wa komine ari kure ikigira kabiri kugira turabe yuko abubakana bidaciye mu mategeko bogabanuka hambavu y'ibyo aba basore baba ku mupaka wa tanzania bavuga ko iterambere ritoroshe muri kino gihe amafaranga y'amarundi atera aja hasi bagereranije n'amashiringi baba bakoresheje mu kwimbura ibyo barimira muri ico gihugu tuyisenge nafutari afise ico asaba leta ariko noneho ubu rero bisigaye bitugora cyane kuko igitoro cyarazimvye rwose ivyuma vy'amabasikeri birazimba amabati garazimba aho hose ivyo kabisa n'ibintu bica bitugora nk'abantu b'abasore basi banyaku kubahwa hiyo imbere bari bakwiye kuraba nyambara amakinga kandi batirizimbye bagaca badupungurizaho kidogo umuntu yovuga ati kikinga ndarirose nzokura cyane bakaba baradutengenereje n'amabarabara nzoronkaho ncisha ikinga ryanje bimeze neza hama ninaricishaho nzoza kudandaza bimeze neza basi nyambaga amabati garazimvye niruke nago ndagaronke kubaka bidaciye mu mategeko biri mu byo leta y'u Burundi yatanguye gutuza n'inguvu nyinshi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko ikibazo c'ubukene igihugu kirimo na cane cane ikena ry'akazi kugwaruka cama kiri mu ngaruka z'uku gucikiza ku basore urakoze Thierry Vendayishimiye muri Republika Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere hatangiye gutangwa urukiko rw'ubushita bw'inkende mu ntara ya Kivu y'Epfo Muresa Kamituga Nyangezi niho iyo gahunda izamara iminsi icumi yatangiriye uziha vedaste ngabo iyi gahunda yo gutanga urukingo rw'urushita rw'inkende yatangire mu karere k'ubuzima ka miti muresa kari mu majyaruguru y'umujyi wa bukavu yatangijwe n'umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubuzima ku rwego rw'igihugu dr muboyayi kikaya rome mu izina rya minisitiri w'ubuzima samuel roger kamba mulanda intangije iki gikorwa cyo gukingira icyorezo cy'urushita rw'inkende muri kivu y'epfo hagamijwe kurwanya iki cyorezo kiri guhungabanya igihugu cyacu muri rusange ndetse n'intara ya kivu y'epfo dukurikije amabwiriza ya leta minisitiri w'ubuzima abinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima n'ikigo cy'ibikorwa byihutirwa abifashijwemo n'abafatanyabikorwa yagize uruhare rwo kurwanya burundu indwara y'urushita rw'inkende kuri tumwe mu turere tw'ubuzima turimo nyangezi ijwi rya amerika ryagezemo abaganga abajyanama b'ubuzima abafite abarwayi b'ubushita bw'inkende ndetse n'abandi bantu batandukanye bitabiriye gufata uru rukingo gusa mbere y'uko baruhabwa babanza gusobanurirwa uburyo iki cyorezo cy'urushita rw'inkende ari kibi uburyo cyandura ndetse n'uburyo bakirinda dr masiya charles ni umuyobozi w'ibitaro bikuru bya saint joseph kamanyola yabimburiye abandi guhabwa uru rukingo rw'urushita rw'inkende.
Nimekuwa kwanza kupata chanjo ila kuonesha watu wote kama eh, chanjo sio sio Jewe ubwanje nafashe uru rukingo rw'ubushita bw'inkende mbere mu rwego rwo kwereka abandi bantu ko uru rukingo atari isumu ndakangurira abantu bari kamanyura gufata uru rukingo ku bwinshi mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo iyi gahunda yo gukingira abantu iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende izamara iminsi icumi yakiriwe neza n'abaturage batuye muri utu turere joel mbaruko atwara moto muri Uvira na Kamanyola bisanzwe akazi k'ikimotari nkatwe turongoye abamotari twatangiye kubaza kubahimiriza ingene bazazo batwara abantu kwanza ukabanza ukanaraba ko nta n'ibintu afise ku maboko by'ubushita cyangwa ibiki byose cyanke nk'ubu leta iri kuravuga ngo tugomba kuduhereza urushinge rwo kudukinga ubwo burwayi bw'inkende hama turiko turabarira abamotari nyene urazi ko twe dutora dutora abantu batandukanye abava mu bihugu bitandukanye abava mu bisagara bitandukanye kuko urukingo ruba ruje kugira ngo turabe ingene rwo tufasha kugira ngo twandukiye uburwayi buvuye hirya no hino bamwe mu bakobwa bakora imirimo y'uburaya muri teritwari ya fizi bifuza nabo ko bahabwa uru rukingo ruri guhabwa abari mu turere tw'ubuzima twa uvira kamituga nyangezi ndetse na mitimuresa igira neza ivete akorera umurimo w'uburaya mu rusenda tube twasaba yuko umuntu dufatira akabanza ka mbere mu kaduciro ku rushinge tuvuge dusaba guhabwa urusengero bwa mbere kubera tubonana n'abantu batandukanye abavuye za uvira abavuye za misisi bose turahurana minisiteri y'ubuzima mu ntara ya kivu yerekana yuko mu turere mirongo itatu na tune tugize akarere k'ubuzima k'iyi ntara mirongo itatu na tubiri turimo iki cyorezo cy'urushita rw'inkende iyi minisiteri igaragaza ko abantu ibihumbi umunani magana inani aribo banduye ubushita bw'inkende naho mirongo ine na batanu bahitanwa nabwo akarere k'ubuzima ka mitimuresa kaza ku isonga mu kugira abarwayi benshi aho gafite ibihumbi bibiri magana atandatu na mirongo ibiri mugenyangezi iza ku mwanya wa kabiri n'abarwayi igihumbi na magana atanu igakurikirwa na kamituga ndetse na uvira ifite abarwayi igihumbi n'ijana na mirongo ibiri na bane iyi mibare yatangajwe na minisitiri ushinzwe ubuzima mu ntara ya kivu teofile warurikwa kuri kino cyumweru tariki ya gatandatu z'ukwezi kw'icumi Mupedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ijisho ry'umukunzi rikuririra ripfuye umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba